iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya hano muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima ijwi ry'amerika ribategurira buri wa gatatu ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi turaganira ku buryo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko umutwaro uturuka ku bibazo byo mu mutwe ugenda uremera urushaho kugira ingaruka ku buzima ku mibanire y'abantu no ku bukungu bw'ibihugu byose ku isi uyu munsi rero turaganira n'inzobere mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe batubwire uburyo umuntu yakwita ku buzima bikamufasha kwirinda ibimuhungabanya cyane cyane muri izi mpera z'umwaka aho isi icyugarijwe na virusi ya korona ikomeje guhindura byinshi mu mibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi muze rero muganire nabo musobanuze cyangwa se mutange ibitekerezo reka twakira abatumirwa bacu ndahera kuri dogiteri ngerababyeyi ikaze ku ijwi rya amerika kandi wakoze kwitabira ikiganiro
reka murakoze cyane nanjye ndabashimiye ndabasuhuje
ye reka noneho nibutse abatwumva ko uri i geneve mu busuwisi mu rwanda rero naho tukaba turi kumwe na dogiteri kirisositome habimana nawe ni inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe dogiteri habimana ikaze ku ijwi ry'amerika kandi wakoze kwitabira ikiganiro
murakoze cyane madame jeanine kunyakira ku ijwi ry'amerika
abatwumva dogiteri habimana kirisitome ni inzobere nyine nkuko nari mbivuze mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe akaba akora ku bitaro by'indwara zo mu mutwe karayesi indera mu rwanda nkuko rero nari mbivuze dutangira uyu munsi turaganira ku buryo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ese ubundi ubuzima bwo mu mutwe bisobanuye iki dogiteri ngira ababyeyi
murakoze ubuzima bwo mu mutwe ntabwo byoroshye kubusobanura ariko reka mvuge muri make ko umuryango mpuzamahanga w'ubuzima ubitubwira bisobanuye niko ari imibereho myiza ari urwego rw'imibereho aho umuntu amenya ubushobozi bwe agashobora guhangana n'ihungabana risanzwe mu buzima n'ibyo ahura nabyo mu buzima agashobora gukora neza kandi agatanga umusanzu mu muryango we mu yandi magambo ubuzima bwo mu mutwe bivuga ubuzima bwiza bwo kumenya mu bijyanye no kumenya mu myitwarire no mu marangamutima hanyuma bikajyana n'uko abantu batekereza uko bumva ibintu kandi n'uko bitwara mu mibereho yabo ndamutse muvuze muri make n'ibyo ngibyo
ye Eh, dogiteri habimana mwakunganira eh, muganga ngira ababyeyi kuri ibyo bisobanuro duhaye niba hari icyo mwakongeraho mbere yuko dukomeza
Mm, nk'uko yari abivuze ahereye ku busobanuro bwa oms cyangwa umuryango mpuzamahanga wita ku buzima mu by'ukuri umuryango mpuzamahanga wita ku buzima uvuga ko nta buzima bwuzuye umuntu yaba afite adafite ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza rero mu by'ukuri ah, nakongeraho ko ubuzima bwo mu mutwe ari bwa buzima butuma umuntu abasha kugira umumaro agatanga umusaruro mu kazi akora igihe ari umunyeshuri akabasha kwiga kandi agatsinda neza akaba afitemo ubushobozi bwo gufata ibyo yiga eh, ku kazi ugasanga ni wa muntu ukora akazi ke kandi abamukoresha bagashima umusanzu atanga mu rugo ari umubyeyi ugasanga ari wa muntu wubahiriza inshingano mu by'ukuri ibyo byose kongera ku bisobanuro yari atanze numva ari inyunganizi ku nsobanuro y'ubuzima bwo mu mutwe yego murakoze urakoze nawe none se hari ibintu nkawe nk'inzobere mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe wumva bi- bi- bi- bish- bi- bivugwa ariko bidakwiye cyangwa se abantu bafata mu buryo butari bwo
Mm, ntabwo nsobanukiwe neza ikibazo hari ubuzima u- mudusobanuriye ubuzima mu myitwarire mu marangamutima kandi muvuga ko umuntu adafite ubuzima bwo mu mutwe nta buzima yaba afite aha nagira ngo mbabaze nka- nk'amwe muhora muhura n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe hari nk'ibintu mu- mwaba mubona abantu bavuga cyangwa se eh, uko bafata umuntu urwaye ufite ibibazo byo mu mutwe mubona byakagombye nko guhinduka
ndumva nsa n'u- n'usobanukirwaho mwaganishaga mu by'ukuri ah, mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hari hari ibintu abantu bitiranye wenda ugasanga umuntu kubera ko yagize uburwayi bwo mu mutwe wenda bagatangira kuvuga ko yarozwe ko ari abadayimoni se kandi ko wenda ari imihindukire yatewe n'uburwayi bwo mu mutwe sinzi niba ari icyo ngicyo mwashaka kumbaza nabyo urumva nabyo ni ibintu bisanzwe bivugwa eh, nagira ngo turebe ko n'imyumvire yahinduka dukurikije ibisobanuro mu- murimo kugenda muduha mu buryo abantu bashobora kwitwara n'ibyo n'ubu- n'u- n'uburyo bagomba kwifata imbere y'abantu bafite ibibazo eh, byo mu mutwe
Mm, ntekereza ko ku ku mpinduka zose umuntu agaragaje wenda umuntu yari asanzwe ari wa muntu usabana ari wa muntu utanga umusaruro ku kazi ari umuntu wenda utari usanzwe ari umuntu unywa inzoga nyinshi ari umuntu utari usanzwe ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ari umuntu wari ufite inshuti bakabona atangiye guhinduka aho kugira ngo wenda bamufate nk'aho ari umuntu utakikoza abandi cyangwa iki- bari bakwiye kumwegera bakamuganiriza bakumva wenda adafite ibisobanuro bihagije byo gutanga bakaba bakwegera abantu basobanukiwe mu- mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe kugira ngo babashe gufasha umuntu nk'uwo nguwo wagaragaje imihindagurikire nk'iyo ngiyo Mhm. Aye, turaza kubigarukaho tubikomeze tubiganireho Eh, dogiteri ingira ababyeyi nagira ngo mwuzuze igitekerezo cya dogiteri habimana ku bijyanye n'ibyo namwe mwaba mubona Eh, muri no mu kindi gihugu kitari u rwanda eh, ibyo mwebwe mubona abantu badasobanukiwe cyangwa se bavuga bitari byo byagombye guhinduka muri make ni nk'ibihe
hari nihuse nshobora guhita mvuga bimwe nk'urugero nda- hari kimwe ubona uh, abantu bakunda guhita ba- bavuga nko kuba ko umuntu wagize ibibazo byo mu mutwe ko afite imyitwarire idasanzwe inyuranye n'iy'abandi abantu ba- basanzwe Bi- biba atari byo nubwo uh, nu- nubwo ari byo ko abantu bamwe bashobora kugira imyitwarire idasanzwe ariko ntabwo ushobora kwemeza ibiri normal ibisanzwe n'ibidasanzwe bisaba igihe umuntu ategereye ababizobereye ngo bamurebe ntabwo wahita wemeza ko abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe bafite imyitwarire idasanzwe ikindi nibyo abantu batekereza bamwe urabona agiye mpura nabo mu bihugu bitandukanye nanyuzemo ni nko kuvuga ngo abafite ibibazo byo mu mutwe ni ukuvuga ko ubu bafite feburese bafite intege nkeya mu mubiri wabo ko bagize intege nkeya nabyo ntibikwiriye ko abantu babifata batyo kuko indwara zo mu mutwe zituruka ku bintu byinshi bisobekerana nk'urugero rwa siteresi siteresi cyangwa se ibihungabanya abantu mu buzima bw'abantu cyangwa se uko yavutse aho ibyo yavanye ku babyeyi be ku bisekuru bye cyangwa se ibi ubuzima abamo n'ingorane ahura nazo ntabwo rero si intege nkeya z'umubiri we kuba umuntu yarwaye mu mutwe si ikosa rye nta ntege nkeya abifitemo nta ruhare abifitemo hanyuma ikindi abantu bavuga kitari cyo ni nko kuvuga ngo abafite indwara zo mu mutwe bagira amahane bari danjere bagira amahane bashobora barabangamye bafite amahane bashobora kurwana ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo si byo twavuga ko ahubwo hari indwara nkeya kuko indwara zo mu mutwe ni nyinshi hari kuko nkeya nkeya abantu bazifite bashobora kugira violence bashobora kugira ibintu by'ibintu bya violence ubwo ni iki urugomo nko kugira urugomo ari nkeya ahubwo ngewe nanakongeraho ubwo ahubwo ko mu gice kinini cy'abantu ahubwo tubona ni uko ahubwo abarwayi bo mu mutwe bagirirwa ahubwo urugomo ari bo abagira urugomo nibo bake hanyuma ikindi abantu batekereza kiba kitari cyo ni ukutekereza ko umuntu wagize uburwayi bwo mu mutwe adashobora kumera neza ni ibi nabyo si ibyo ni ukuba umurwayi umuntu wagize ibimenyetso byo mu mutwe ashobora kwitabwaho akazasubizwa mu buzima busanzwe agakora umuryango agashaka umugore cyangwa umugabo agashaka akazi agakora akazi nk'abandi birashoboka bishobora gukira se bikagaruka cyangwa iyo abikiza babikize
yitabwaho yenda bitewe n'uko ahangana n'ibyo ahura nabyo kuko siteresi mu buzima zihoraho wenda igihe kikaba gishobora kuba cyagera akaba yakongera kugira wenda icyumweru kimwe atameze neza nk'uko n'undi wenda ufite nka diyabete ashobora kugeraho akagira iperigiriseme icyo gihe akajya muri are medikare akajya muri ropo medikare akajya kuvurwa nk'uko n'undi wese wagira ikindi kibazo kindi byamubaho ariko biba atari ibyo nkatwe bakora muri izi nzego kumva ko umuntu wagize ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe wagiye nko mu bitaro indera nibura inshuro imwe ko atakongera kuba umuntu muzima ko adafite uburenganzira bwo kuba yakunda agakundwa agashaka akazi akubaka umuryango akaba responsable birashoboka rwose iyo umuntu yitaweho neza ikindi abantu bavuga ni nko gutekereza ko abantu bafite ibibazo byo mu mutwe batakora badashobora gukora akazi cyangwa se ngo bahabwe inshingano bitwita responsabilite nabyo si byo kuba ko buri muntu arinike buri muntu ni umuntu ku giti cye yaba arwaye mu mutwe yaba afite ibimenyetso by'umutwe n'inkundi ubuzima umuntu akora akazi bitewe n'ubushobozi yifitemo talent particulier cyangwa se impano afite ibyo ashoboye gukora aptitude ndetse na experience afite ndetse na motivation afite ndetse n'uko umubiri we ubushake afite umubiri we muri rusange uko bimeze ashobora kugira icyo akora ni ukuvuga umurwayi umuntu wagize ibibazo byo mu mutwe ashobora gukurikiranwa kandi ntibimubuza gukora akazi hanyuma ngarutse ku byo dr kiriza yavugaga ni ibindi abantu bavuga ni umwambaro abantu bakunze guha abarwayi bo mu mutwe utari wo ikindi bwite etikete kuba iyo shusho yo kuvuga ngo umurwayi ni umunebwe ntazi ubwenge ntazi icyo amaze ni igicucu se ashobora guteza ibyago ni umurwanyi se ntabwo wamucunga ugomba kumuhozaho ijisho yaganywe n'amadayimoni cyangwa se yatewe n'amashitani ntiwamwizera ntawamwiringira ntabwo avurwa ntiyakira nta mutima nama agira ntashobora gushaka cyangwa abyare ntashobora guhabwa akazi ni umuntu uhora arwaye agomba kuba mu bitaro ibyo ni ibintu byose ni ibintu abantu baba bafite bwite nka sitigima iyo myambaro ku isi abantu benshi bakunze kwambika abarwayi bo mu mutwe ariko itari yo reka wenda tube tugarukiyeho yego ubwo turaza kugaruka no ku bijyanye n'imivurire y'abantu bavuze uti bitabwaho hari nka muganga kirisitome wita ku barwayi bafite ibibazo umuntu yavuga ibibazo byo mu mutwe agira ngo mutubwire nk'imiti iyo abantu bitabwaho hariho igihe bavuga ngo imiti yabagezeho ingaruka yabajunjije cyangwa se hari ukundi kuntu yabahinduye mu myitwarire icyo abadukurikiye mwababwiraho iki
murakoze cyane ibyo bitumye ntekereza imvugo iri hanze aha iyo kuvuga nk'abantu bajyana nko kwa muganga wenda mu bitaro by'indera ngo igishinge cy'indera mu by'ukuri imiti dukoresha mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe nibyo ni imiti igira za efeso segonderi cyangwa ingaruka z'imiti nk'uko iyindi miti igira nk'uko umuntu akoresheje nka parasitamoro nabi ni urugero ishobora kumwangiza umwijima nuko umuntu akoresha aspirini nabi ishobora kumutobora igifu imiti y'uburwayi bwo mu mutwe nayo ishobora kugira ingaruka ariko si ku bantu bose nanone nk'uko abaturage yaravuze ati umuntu ni ku muntu nta muntu usa nk'undi imibiri yacu nayo ntabwo yakira imiti mu buryo bumeze kimwe bishatse kuvuga ngo hari abashobora kugira koko ibyo bimenyetso bya zayifesi segonderi kubera imiti bafashe ugasanga bamwe bashobora wenda gucika intege bamwe bashobora gutitira ariko mu by'ukuri hari n'iyindi miti tuba dufite yo gukosora izo za efeso segonderi z'imiti rero mu by'ukuri ni imiti nk'iyindi inshinge dukoresha ni inshinge zifite ingano nk'iyo ahandi bakoresha gusa ni imvugo yinjiye mu bantu yo kugira ngo ijyanye na ka kato nanone nyine gahabwa indwara zo mu mutwe n'abazirwaye nk'uko muganga rusengi yari abivuze mu kanya
reka mu kanya gatoya tuze gukomeza twakire n'abakunzi b'ijwi rya amerika nagira ngo nongere mbatumire bahamagare baduhe nomero zabo kuri facebook batwandikire baduhe nomero zabo kugira ngo tubashe kubahamagara tubahe umwanya hanyuma nabo bibarize ikibazo ikiganiro ni icyabo reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduha akaririmbo hori hori kirisimasi indirimbo ya lady anteberu
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss him once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Oh, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss them once for me. Have a holly jolly Christmas. Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this Eve. Santa Claus is coming.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye no kubungabunga ubuzima ubuzima bwo mu mutwe Eh, dogiteri alfred ndagira ngo nkugarukeho ni iki mubona gishobora guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe mutubwiyemo nka bimwe
E, ubuzima bwo mu mutwe ku- e, mvuze mu magambo make kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe buhungabane ni uruhurirane rw'ibintu byinshi mu mibereho n'imibanire y'abantu mu mitekerereze y'umuntu ubwe cyangwa se mu mubiri w'umuntu umubiri nka- nk'umubiri ibyo byose birasobekerana bisobekeranye bigena urwego rw'ubuzima bwo mu mutwe bw'umu- bw'umuntu umwanya uwo ari wo wose urugero ndi butange nk'ubu urugomo n'igitutu cy'imibereho n'ubukungu bi- bi- bi- byagaragaye ko bishoboka kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe Eh, cyangwa se ibimenyetso bigaragara bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibyo ni ibintu ubona mu mibereho y'abantu ubuzima bwo mu mutwe kandi bushobora kujyana n'imihundi- imihindagurikire yihuse mu mibereho y'umuntu nko gutakaza akazi nko guhangayika ku kazi ivangura rishingiye ku gitsina guhabwa akato mu mibereho imibereho itari myiza eh, ubuzima bubi bw'umubiri cyangwa se mu gihe umuntu yumva uburenganzira bwe nk'umuntu bwahonyowe mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma hari n'ibindi byihariye by'imitekerereze n'imiterere ya kamere y'umuntu ndavuga kamere nka personalite bituma abantu bugarizwa n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe Dun- muri rusange ni ukuvuga ni urusobekerane rw'ibi- rw'ibi- rw'ibibazo mu mibereho mu mitekerereze ndetse no mu mubiri w'abantu mvuze muri make ni gutyo nabisubiza
Ye, um, dogiteri uh, chrysostome aho mukorera nyine mukurikirana aba- abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe mwasanze nk'ikintu ki si- ntabwo ari ibanga kuba amenesha ibanga ryo- ry'akazi ariko ni- ni ni nk'ibiki bi- bikunze gutuma abantu ba- bagira ibyo bibazo
Mm. bagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe yego
Mm. muri rusange ah, bavuga ko impamvu zaba ari nyinshi nk'uko muganga fred igeze kubikomozaho kare bivana urabona tu- twakira abantu bafite uburwayi butandukanye tuvuge ah, nk'abafite nk'uburwayi bwa shizofureni nk'uko yabivuze ubwo bwo bushobora guterwa navuga ngo ni n'uruhererekane rwo mu miryango cyangwa genetike ugasanga wenda uwo ngo yaburwaye kubera yuko mu muryango we hari abandi bantu baburwaye akagira ibyago akaba ari we bugwaho akaburwaye ku rundi ruhande ah, hari abashobora ku- kurwara uburwayi bwo mu mutwe wenda kubera gukoresha ibiyobyabwenge kubera gukoresha inzoga nyinshi hari abandi twakira kubera yuko bahuye na siteresi z'ubuzima bagize amakimbirane mu miryango abo ngabo nibo bashobora kuza bafite ibimenyetso wenda by'agahinda gakabije cyangwa depression cyangwa ibyo bita za ansiyete Ah, ikindi hari nabo twakira kubera yuko uyu munsi bafite ibisare cyangwa ingaruka zi- z'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu gihugu cyacu uyu munsi bakaba bagifite ibisare cyangwa ibikomere n'ingaruka z'iyo jenoside rero muri rusange mu by'ukuri ah, ni imbumbe y'ibindi y'uruhererekane cyangwa se y'uruvange rw'ibibazo byinshi ishobora gutuma abantu bagira ibibazo byo mu mutwe nk'uko nari mbivuze ariko muri make navuga yuko abenshi twakira impamvu z'uburwayi bwabo ziba zishingiye kuri ibyo ngibyo mvuze hejuru
nk'ubusa mwatubwira uh, reka nsubire kuri dogiteri uh, alfred noneho tubwi- mwatubwira niba hari uburyo umuntu yenda ya- yakumira bimwe mu bibazo bi- byo- byo mu mutwe
ubundi mu buzima bwa buri mu- muntu bwa buri munsi umuntu wese ashobora guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe haba ku giti cye cyangwa se ku- kuri rusange ku- mu bantu bamwegereye guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe no kurinda kuburinda ibyo rero bi- bi- bi- bimwe uh, muri rusange mbivuze mu magambo make ni u- ikirinda ubuzima bwo mu mutwe bukamera neza ni uku- ni ukuba muri environnement nabuze ijambo ry'ikinyarwanda nakwita environnement ariko reka mbyite nko gutu- gutegura uburyo butuma umuntu abona ibyo yifuza n'umuntu yumva yishimiye n'ibyo afite ak- ibyo yifuza haba mu mibereho ye bwite mu- ku buryo buri sosiyale cyangwa se mu bukungu mu mibanire ye n'abantu cyangwa se mu muco arimo ni ingenzi kuba ari mu ibyo bintu bye yifuza niba akenera u- ibyo yifuza akabasha kubibona kuba aba muri iyo mvironoma ibasha kumuha ibyo yifuza bigatuma yumva anezerewe yumva anezerewe n'uko ariho n'uko ariho ni uburyo bwiza bwo kurengera bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ntabaciye mu ijambo aha murashaka kuvuga kunyurwa n'ibyo umuntu afite cyangwa gushakisha uburyo yabibona
navuze kunyurwa n'uko umuntu n'uko umuntu afite Aba- kuba do- kuba mu- mu buzima ubaho umuntu abasha kunyurwa n'ibyo kubona n'ibyo abona kandi bikamunyura Donc, iki gihe rero hari ibyo ba- bakorwa ku rwego runini rwisumbuyeho nka sosiyete cyangwa se ibyo umuntu yakora mu rugo nk'umuryango cyangwa se ibyo umuntu akora ku giti cye nk'uko waba- nk'urugero ingero zimwe ushobora gutanga ingero zihuse mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu harimo nk'urugero niba tu- tuvuze ku abantu bari mu muryango nko kwita ku bana batoya hakiri kare abantu bakaba imirire ikwiye bakabarinda ihungabana bakabajyana kwiga hakiri kare ababyeyi bagafata igihe cyo gusabana n'abana babo iki ngiki ngi- ngi- nkunda kugitindaho iyo mbivuze kuko biba bizamura ubuzima bwo mu mutwe bwaba bw'abana bwaba bw'ababyeyi kuba abantu bose bishimira kuba bafite abana kuba bari kumwe nabo ikindi nko kongera ubushobozi mu by'ubukungu abari n'abategarugori ni ukubusitinga ubuzima bwabo bwo mu mutwe bukazamuka inyigisho imfashanyigisho mbonezamubano ku bukungu eh, gahunda zigenewe abugarijwe n'ibibazo abugarijwe n'ibibazo eh, ngo abahungabanye se abimukira se abakene bimwe ibyo ibyo bikorwa byose biteza imbere ubuzima bwo mu mutwe umuntu ashobora kubona mu nzego zitandukanye bikaba bigamije gutuma umuntu abona ibyo yifuza kandi akumva abyishimiye akumva yishimiye uko bimeze Bi- bifasha bifasha ku- kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ko bigabanya stress hanyuma kurwanya ivangura guteza imbere uburenganzira bw'aba- bw'abafite ibibazo byo mu mutwe kubaha amahirwe kubitaho eh, ku- abantu kuba bafite gahunda zibafasha kureba imbere yabo mu kuva- mu- bagabanyije kugabanya nk'ubukene se bagabanyije se ku- ku- kwirinda imibereho ya gikene tuvuga nko ku rwego rw'umuryango ibyo byose n'ibindi byose bigamije gutuma umuntu abaho ubuzima bufite icyerekezo kugira ubuzima bufite icyerekezo bigabanya stress bigabanya ya mihangayiko ye- i- i- itubangamira bigatuma umuntu aba ariho ubuzima bureba imbere akabaho yishimye akabaho yumva anezerewe n'ubuzima abayeho ni ni- ni urwego ni- ni- ni byinshi ibyo bituma ubuzima bubungabungwa umuntu ubuzima bwe abubungabunga akaburinda mu buzima bwa buri munsi reka dogiteri chrisostome nawe niba hari icyo yifuza kuba yakongeraho ku byo umaze kuvuga mu bijyanye no kubungabunga ubuzima hari icyo wakongeraho cyangwa se washimangira nawe wumva rwose gifite agaciro mu buryo bwo ku- gufata neza ubwo buzima icyo nongeraho ntabwo biri kure cyane y'ibyo yavugaga eh, nk'ibyo bintu byo byo mu miryango ikintu gikomeye ikintu cyitwa kuganira mu muryango ikintu cyitwa kominikasiyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko imiryango itaganira iyo umu- ababyeyi bataganira n'abana babo iyo umugabo ataganira n'umugore ntibamenya ntabwo basangira agahinda kabo cyangwa imyitwaro yabo cyangwa ibibaremereye bityo ah, bikaba byatuma n'uburwayi buramutse buhuje bwaterwa n'uko nta kominikasiyo ariko iyo abantu baganiriye bagasangira ibyishimo n'ibibababaje bituma imitima yabo isinzi igatekana ba- ba- bakagira amahoro bakagubwa neza ikindi navuga eh, ni ukuruhuka bihagije ku bantu bakora ku banyeshuri hanyuma gukora siporo kwirinda ibisindisha abagerageza kubikonsoma nabyo wenda bagakoresha bikeya nk'uko batubwira bati mwiyakonsome yave ku moderasiyo kwirinda ibiyobyabwenge ibintu nk'ibyo ngibyo numva ari utwo tuntu nakongeraho kubyo yari avuze mu buryo bwo kugira perevansiyo mu kwirinda uburwayi bwo mu mutwe cyangwa icyahungabanya ubuzima bwo mu mutwe yego ni ibintu byumvikana rwose murabisobanuye ku buryo burambuye aha nagira ngo mugire icyo mwabwira gatoya nk'abagabo mu rugo muravuze muti kuganira mu rugo ni ngombwa umugabo n'umugore bakaganira hagati yabo bakaganira n'abana ariko nagira ngo nkaze nk'aba abagabo ubusanzwe baravuga ngo umugabo ni umutwe hanyuma umugore akaba umutima w'urugo abagabo mwababwira iki biharira tuvuge nk'ibibazo byaba bihari mu rugo noneho bakabyiharira ubwabo nk'umutwe nyine umutwe w'urugo bakumva ko aribo bagomba kubibonera ibisubizo yenda batagomba kubivugana n'abagore ni izihe nama mwabaha ngewe ngewe kubivugaho biragoye ariko nibwira ko mwene iyo konfigurasiyo ubwo buryo bwo gutekereza ko umugabo ari umutwe umugore ngo ari umufasha ngewe pesoneri simbyemera cyane kuko nibwira ko umugabo agomba kwiyumvisha ko ahari yego ariko n'umugore ahari kandi ko bashinze urugo kugira ngo bagende batere imbere hamwe kubera ko igihe kiba cyageze umuntu wari seribateri wari ingaragu akabona ko adashobora kwishimira ubuzima bwe wenyine ko akeneye undi muntu twari icyo gihe rero ni iby'agaciro kanini kwirinda amakimbirane mu rugo haza abantu kandi kimwe mu kirinda amakimbirane ni ukuganira ni ukumva ko buri wese afite umusanzu we muri ibyo bibazo bihari cyangwa se muri muri urwo rugo rugomba rugomba kumera neza muri ubwo burere bagomba guha abana mu kwirinda amakimbirane mu rugo aho yaturuka ayo ari yo yose ubwo rero kubigeraho kwiza ni ukuvuga ngo wa umugabo wenda umuco w'igihugu runaka uguha ako kantu ko kuba nka shefu kuba nka kapitene cyangwa se kuba nka kapita ariko ntibivuze ko utagomba kumva ibitekerezo by'umugore muri kumwe cyangwa se abana muri kumwe niba nabo babasha gutanga ibitekerezo noneho mukanabijyaho inama iyo naganiriye abagore n'abagabo nkunda kuvuga ko mu rugo ubundi iyo hatarimo inama shitani iba yatangiye kwinjiramo ndavuga gusangira ibitekerezo umugabo agomba kumva ko ari byiza gusangira ibitekerezo kuko ko biraha agaciro n'umugore akumva nyine nawe afite akamaro nk'uko twaheze kare tuvuga definisiyo y'ubuzima bwo mu mutwe uba ufite ubuzima bwiza iyo wumva nawe ufite akamaro kuri sosiyete ubamo ni byiza ko umugore yumva afite akamaro n'umugabo akamufasha kumva ko afite akamaro ndetse n'umwana gutyo bakora inama kenshi baganira kenshi ibiganiro bikirukana shitani
birayirukana cyane birayirukana mfashe shitani nka nk'ibyo bintu byose biba bitajyanye byateye mu rugo bituma abantu bagira utuntu tw'amakimbirane twa buri kanya nubwo tutabivuze hano bituma ahubwo abagabo rimwe na rimwe iyo bamaze kuza amakimbirane baza kujya guhungira mu kabari noneho bakakavuga neza ngo ngo bagiye gushaka ibitekerezo ngo mu bandi bagabo ariko ubundi biba atari byo baba bahunze inshingano zo mu rugo barakubititse ko korona yafunze utubari
barakubititse ariko nabyo iyo urebye literature ubona ko byongereye amakimbirane mu ngo nkurikije ibigenda bisohoka mu by'abahanga bagenda bandika ariko binatwereka ko ubwo abagabo wenda batari bahari cyane aho rero ni umwanya mwiza wo gukemura utwo tuntu bakiga kuvuga ngo tugomba gushaka ubundi buryo ibintu bikorwamo mu biganiro abantu bakiga kubana neza nk'uko baba barabisezeranye
dr kirisositome hari uburyo iyi korona yaba yarongereye nk'umubare w'abaza kwivuza
ntekereza yuko ntabwo ngewe ariko mbibona cyane abo twabonaga ntabwo ntekereza ko imibare yiyongere wenda nuko ntaheruka kureba muri za statisitike z'ibitaro byacu ariko icyo nemera cyo ni uko bishoboka birashoboka kubera yuko nk'urubyiruko kubera kuguma mu rugo kuguma mu rugo yagoye abantu benshi kudasohoka bitera siterese rimwe na rimwe abantu babaga badafite n'uburenganzira bwo kujya gukorana ka siporo hanze ntabwo ntekereza ko imibare yiyongereye cyane ariko nayo ni imwe mu mpamvu ishobora kuba inkomoko yo kuba uburwayi bwakwiyongera bwo mu mutwe abantu batabyitondeye ngo bagire ingamba zo kureba uko babijera muri muri ubu buryo bw'icyorezo ariko bakagira n'uburyo nyine n'ingamba bashaka zo kugira ngo biporoteje kugira ngo icyorezo kitaza kuba isoko yo kugira ngo uburwayi bwo mu mutwe bube bwinshi ariko sintekereza ko imibare yiyongereye cyane mu by'ukuri mu bitaro byacu kubera korona
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga nongera kwibutsa abadukurikiye gutanga nomero zabo hanyuma tukabaha umwanya bakabaza cyangwa se bagatanga nabo ibitekerezo byabo manza ibyuma byagoranye ariko mukomeze mugerageze mutwohereze nomero turabaha umwanya rwose muganire n'abatumirwa reka basabe baba badushyiriyemo akaririmbo all i want for christmas iyi indirimbo ya justin bieber na mariah carey
I just can't wait.
Yeah. I don't want
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kivuga ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe uburyo dushobora kububungabunga ku murongo wa telefone twakire ezekiyeri ndi mu rukundo uranyumva vuga cyane
yego ndabumva Eh, urahagana he
yewe ndi mu burundi muri komine Ruta- muri provinsi rutana komine bukemba umutumba gihofi yego yego mu- mwiteguye noheli neza se no kurusoza umwaka
Eh, twiteguye kabisa nta kibazo nuko nuko ye ufite ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo muri iki kiganiro
Eh, ni ikibazo nagomba kubaza Mhm. Basi.
nagamaze umuhinga kugwara mu mutwe bipfa kuki kubisha tuka yuko umuntu asara asara kubera bamurozi ibyo birabaho cye ntibibaho
Mhm. guma ku murongo rero ubwo abanze agusubize hanyuma ah, nzi ko mutatwumva aho ngaho mu burundi uba ugumye ku murongo aguha igisubizo
yego ye dogiteri alfred ndumva ari mwe mwa- mwaba murimo kumusubiza niba hari ikindi dogiteri kirisositome yaza kongeraho ubwo yaza kucyongeraho telefoni ye yari imaze- yari icitse mu kanya Um, ubwo dogiteri ngira ababyeyi nimusubize ezekiyeri uranyumva Igi- ndi kukumva yego
igisobanuro abantu baha uburwayi bwo mu mutwe n'aho buturuka bisubije gutyo ntabwo nabo bituruka n'umuco wa buri buri karere imyemerere abantu bafite tuyiha agaciro cyane nibyo duha- tubiha agaciro cyane duha agaciro cyane imyemerere abantu bafite na siteresi bateza niba abantu bemera ko u- barozwe ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma eh, umuntu abiha agaciro muri buri sosiyete ntabwo ndi buvuge ko ndi bubihakane cyangwa byemeze ariko muri busitiyatiri sosiyare mu- muri busitiyatiri muri muri du- duha agaciro cyane imyemerere abantu bafite n'ubusobanuro abantu baha indwara bushobora kunyurana mu- ku karere ujya ku kandi Uku- noneho niyo tugiye gukora ubuvuzi tu tu tu u- gukora ingamba zo kuvura tubiha agaciro so ntabwo mfite igisubizo kibihakana cyangwa kibyemeza ntacyo ariko nemeza ko nanone imyemerere abantu bafite ifite uruhare cyane runini mu ku mu kugira ibimenyetso bikaba byinshi cyane uh, by'uburwayi bwo mu mutwe iyo myemerere abantu bafite kugu mushobora kwemera ko yarozwe undi akemera ko wenda mm, eh, byagenze uku na kutya byagira agaciro cyane mu ku- mu ku- mu kugena uburyo bwo kumwitaho cyane kurusha
reka uh, dogiteri kirisositome sinzi niba yaba yumvise ikibazo ezekiyeri ndi, ndi mu rukundo yabajije Ah, waba wa ntacyo numvise nari navuye ku murongo Eh, na- twabyumvise ko wavuyeho Yara- ni umuvandimwe uri mu burundi ezekiyeri ndi mu rukundo yabazaga igitera ibi- indwara zo mu mutwe we yavuze ngo ibisazi Ah, igitera indwara in- in- mu mu mutwe hanyuma akavuga ko abantu bavuga ngo umuntu bamuroze yagira ngo asobanukirwe
Eh, mu by'ukuri eh, eh, kugeza kubikomozaho sinzi niba yari yakurikiye ikiganiro ariko ari mu burundi ntabwo batwumva neza
nari mvuze ngo uburwayi bwo mu mutwe muranyumva iyo turakumva navugaga ku ezekiyeri ko ari we wa- utatwumvaga neza kubera ko bari mu burundi
yego Eh.
Eh, nari ndi kuvuga nti uburwayi bwo mu mutwe ntabwo nakurikiye wenda igisubizo mugenzi wanjye alfred yatanze ariko indwara zo mu mutwe cyane cyane izo ngizo bita ibisazi zishobora guterwa n'impamvu nyinshi zishobora guterwa ah, n'uruhererekane rwo mu miryango nk'uko twabivuze mu kanya mu gihe umuntu mu kigero runaka cy'imyaka cyane cyane gukunda gusangira mu kigero cy'ubugimbi hagati y'imyaka cumi n'itandatu gutyo na mirongo itatu umuntu akagira imihindukire akumva amajwi akayahindura akabona amashusho ibintu nk'ibyo ngibyo hari n'igihe bishobora guterwa no gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi ku bantu basanzwe bafite niba nabyita risike cyangwa vulnerabilite yo kuba bazirwara rero impamvu zishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe ubwo bugaragaza imihindagurikire ituma umuntu abona ibintu abandi batabona ageraho agakora ibintu bidasanzwe nko wenda kwambara ubusa ku gasozi ibintu nk'ibyo ngibyo impamvu z'ingenzi zibitera ni ibyo ngibyo ni urwo ruhererekane rwo mu maraso cyangwa genetike no kuba umuntu yakoresha ibiyobyabwenge kandi wenda umubiri we utabasha gufite imbaraga zihagije hariho n'icyo kintu cy'uko afite zirinarabirike kuba yaburwara ndumva ari ibyo ngibyo namusubiza ezekiyeli wasobanukiwe ongera ijwi ongera ijwi
nagamada mubaze ko ngaha mu kibano benshi nk'umuntu aguye umuti baravuga yuko yarotswe none kuroga kuroga umuntu agasa ntibibaho
Uh, dogiteri uh, alfred yavuze ko atabihakana cyangwa ngo abyemeze
apeti ni ukuvuga ko ibyo ni ibibazo by'imyemerere umuntu dukora resipe twemera ibyo yemera tukabishingiraho tumufasha ariko ubundi biragoye mu bitabo dusoma kurwara kuremba ibyo bigira bigira uruhare cyane iyo tugiye gukora interivansiyo kugena uburyo turi bufashemo umuntu ariko icyo gihe uko kirijara bivuze icyiza ni ukuguma kuvuga ngo ni urusobekerane rw'amafagitire atandukanye harimo n'imyemerere abantu bafite harimo aho baturuka za taransimisiyo ibintu biba banywa ibiyobyabwenge harimo sosiyete babamo uko imeze n'uko ibanye bikaguma gutyo biba ari byinshi ariko nta kiriho kivuga ngo cyarizwe ngo tuvuge ngo umuntu runaka ashobora kuroga undi agatuma arwara uburwayi bwo mu mutwe ntabiriho
twakire na innocent nduwimana innocent batwumva innocent innocent uri mu isoko ko hari urusaku ndumva telefoni ye icitse aha mwasubizaga ezekiyeri mukavuga imyemerere y'umuntu ntibishobora kugira ingaruka mu mu buryo abantu bivuza cyangwa se bakaba bakwivuza batinze kabanza kuvuza nk'umuntu mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi mbere yo kumugeza ku nzobere nk'amwe
niko kuri nibyo tubona bitewe n'imyemerere abantu bafite niyo mpamvu navuze ko imyemerere abantu bafite ihita igena ako kanya inzira bari bunyuremo bivuza uwemera ko yaruzwe akunze guhera kuri uwo muvuzi wa gihanga reka mbivuze gutyo uwemera ko uvuga ati ni amadayimoni akabanziriza ku munyedini mu masengesho bakazaza nyuma kwa muganga nibyo duhura nabyo ariko ibyo ngibyo byose tubivugira muri muri ya mashusho ya myambaro twambika ubuzima bwo mu mutwe rimwe na rimwe itariyo ituma dutinda mu kujya kureba ubufasha bwa ngombwa bikiri kare
ye dogiteri kirisitome nagira ngo noneho ku buryo bwihariye mwamaze kutubwira mwembi mumaze kutubwira ibijyanye n'uburyo umuntu yabungabunga ubuzima bwo mu mutwe muri rusange hanyuma ku buryo bwihariye nk'umuntu yakora iki kugira ngo yirinde cyangwa se ahangane na siteresi cyangwa umuhangayiko uturuka ku buryo umuntu abayeho muri ibi bihe by'iminsi mikuru ihuriranye na virusi ya korona inakomeje kwibasira isi kandi ikagenda yihinduranya mwatanga inama ki
wenda mbere yo gutanga inama kuri icyo nagira akantu gato cyane bivuga kuri icyo twari turangirijeho alfred yarasobanuye kijyanye n'imyizerere no kwivuza nkunda kugira abantu inama cyane cyane abo bafite imyizerere wenda cyane cyane basoma ibitabo bitagatifu nka bibiliya nkababwira nti no muri bibiliya iyo tugiye mu nkuru ya wa mudamu wari umaze imyaka cumi n'ibiri ava amaraso adakama bibiliya tubwira ko yabanje kujya mu baganga hanyuma ajya kureba yezu ni ukuvuga ngo ni byiza guhera kwa muganga ibyananiye abaganga akaba aribyo dutekereza ko twakira abakozi b'imana niba ariko navuga ntako nagira ngo nongereho hanyuma ku birebana n'iminsi mikuru no kureba ukuntu abantu bakwirinda siteresi gikomeye ntabwo turi bujye kure cyane y'ibyo twavugaga icya mbere ni uko imiryango igomba kwegerana abantu bagasabana bakungurana ibitekerezo bagashaka umwanya wo kureba ibintu bibashimisha kandi basangiye bose ikindi umuntu akabagira inama ko muri iki gihe korona nibyo iri kongera imibare ariko abantu bakwiye kugirana ubwo busabane nk'uko narindiriye bakirinda ibisindisha nubwo bakwishimisha ariko bakirinda ibisindisha urubyiruko rukirinda ibiyobyabwenge kugira ngo rubashe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe kandi rwinjire no mu minsi mikuru mu mutekano ubuzima bwabo bwo mu mutwe bumeze neza ndumva ari uko ntakiri ikibazo cyane
yego hari uburyo bwo kwirinda hari ibyo mwakomeje kutubwira harimo n'ibiyobyabwenge kugerageza kuganira abantu hagati yabo cyangwa se mu muryango aha nagira ngo turebe n'uburyo umuntu yamenya ufite ibibazo byo mu mutwe hari mwigeze kubikomozaho dogiteri kirisositomu ndumva yigeze kubikomozaho gato yavuga ati mu myitwarire y'umuntu ukabona hari ukabona hari igihindutse nagira ngo mutubwire ukuntu umuntu yamenya hakiri kare ko umuntu afite ibibazo byo mu mutwe akabigerageza kubikemura amazi atararenga inkombe dogiteri ngirababyeyi
muri rusange umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo amenye ko afite ikintu kitagenda ubibonera ko imitekerereze cyangwa imyitwarire mu gihe runaka igize gutyo ukabona ntisanzwe ubwo ndavuga ibitekerezo amarangamutima cyangwa se imyitwarire rusange bikaba bikubangamiye nk'umuntu ku giti cyawe cyangwa se bikaba bibangamiye sosiyete ushobora umuntu ashobora kubyibonaho ubwe cyangwa se bikabonwa n'abandi mu ntekerezo kumva ntizijyanye n'ibiriho muri icyo gihe cyangwa se ibitekerezo amarangamutima n'ibikorwa ukabona bibangamiye imikorere mu buzima bwe bwite cyangwa se imikorere muri sosiyete cyangwa se umuntu akabona mu ndangamuco runaka akabona ntabwo ari akabona atangiye kunyuranya n'ibimenyetso ndangamuco ibintu biranga umuco runaka icyo gihe yabona ko hari ikintu gitangiye kugenda kure y'ibikorwa ahantu ari aba akwiriye gushaka gushaka serivisi z'ubuzima icyo gihe serivisi z'ubuzima niba umuntu ari mu rwanda twagize amahirwe serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ziri mu bitaro byose uko tubifite ari mirongo ingahe mirongo ine na bitandatu na birindwi hose harimo serivisi si indera gusa honyine ndabizi ko abantu batinya indera nyamara muri buri kigo nderabuzima harimo nibura umuntu umwe wahuguriwe kureba abafite ibibazo no kuba yabafasha iyo abonye biri ngombwa ko ariyohereza kwa muganga wisumbuyeho arabikora ayo ni amahirwe tuba dufite abantu baba bakwiye kubiyambaza hakiri kare
dogiteri kirisositome mwongera ku byo dogiteri alfred amaze kuvuga umuntu abonye aravuze ati umuntu abonye ibyo bimenyetso akabona kuri wewe ko bitangiye guhinduka cyangwa se akabona ku wundi muntu aha ndashaka kubaza umuntu yatera iyihe ntambwe yabwira ate umuntu ati ndabona hari hashobora kuba hari akabazo ni gute yamwegera kugira ngo abashe kumwumvisha ko akwiye kwegera abo baganga dogiteri alfred yatubwiraga
ntekereza ko ikintu cya mbere nk'uko twakomeje kubivuga ni uko mu mitekerereze no mu myumvire yacu nka kominote nka sosiyete dukwiye kurenga ya ntambwe yo kuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe buteye isoni ni ikimwaro ni ukuba umuntu yabaye umunyantege nke ni ukuba umuntu yabaye ikigwari icyo gihe iyo umuntu wenda yiyumviseho ihinduka ni byiza kubisangiza umuvandimwe cyangwa kubisangiza inshuti hanyuma rero iyo ari muri ya leta we atabona ko afite ikibazo kuko hari abarwara ntibabone ko bafite ikibazo ariko ari ku kazi aho bakora ari mu miryango aho baba bakabona ko kuko hari impinduka zituma abayeho binyuranye nk'uko yari asanzwe abaho bijyanye na norme za sosiyete abayemo icy'ingenzi ni ukuvuga ngo we igihe atabashije gutera iyo ntambwe twagira inama ari abo mu muryango ari inshuti ze kuba bashaka ubufasha ku bantu babihugukiwe babihugukiwe baba abaganga ndetse ubu ngubu mu rwanda dutekereza ko hari n'abajyanama b'ubuzima batangiye kujya bahabwa amahugurwa yo kugira ngo bagire izamutse yo ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe rero iyo ntambwe ari abari hafi mu muryango ndetse na nyir'ubwite akwiye kurenga isoni akegera inzego z'ubuvuzi agasaba ubufasha kandi igira hari irimo abantu babihugukiwe bafite ubumenyi kugira ngo babashe kumufasha
ino sandi w'imana agarutse ku murongo nagira ngo noneho tumuhe umwanya nawe abaze cyangwa atange igitekerezo ino sa gabanya radiyo hanyuma utange inama yawe cyangwa igitekerezo ubaze ikibazo wifuzaga
none iyo mubana n'umuntu afite nk'akagwara ko mu mutwe niyihe impanuro uwamuha canke niyihe ibitekerezo womuha canke hariho imiti umuntu yomuha kugira indwara zihere kuko hariho nk'uwo tubana kenshi na kenshi afise nk'utu turwara arakira ahandi akigubiza ahandi ukabona yatoye imitenge umugabo uri kuramuganiriza ukabona yuko akomeye ahandi ukabona atadakomeye n'iyihe mpanuro woduha canke wotubwira nk'imiti ahantu yoba igurirwa nko ku mafarumasi kugira twoyimuha nawe agatura yego inosa uwo muntu uvuga yarivuje arivuza
oya ntayivuza umugabo hari igihe agenda kwivuza agatora ntega mu kamere kwa rusharanti n'ahandi naho akaguma abandanya umengo ntakoresha neza mugabo adakoresha neza
yego dogiteri kisositome mwabwira iki inosa
icyo namubwira ni uko hari ahantu hakomoje burundu aho hitwa kwa rojanti ni opitari psikiyatirike nayo yaba fred barasharite nk'uko ibi bitaro byacu bya ndera biri niba ahegereye byaba byiza ko yamusubizayo ikindi ntabwo tujya tureka abarwayi ngo bigendere ahubwo tubahana za randevu zaba iza buri cyumweru zaba iza buri kwezi tukabaha imiti imiti wenda itabafasha bikwiriye bakabitubwira tukabahindurira numva nawe rero namugira inama yo gufata uwo muvandimwe akamusubiza kwa muganga abaganga bazamufasha kandi iyo umuntu akurikiranye imiti neza nk'uko arufedi yabivuze abasha kongera kumera neza akaba umuntu ubasha gutanga umusaruro no gusubira mu buzima busanzwe muri kominota ndumva ariko namubwira amasogonda mirongo itatu inama muri rusange mwatanga twanzura ikiganiro
ngewe inama ndi butange
yego
muri iyi minsi ibigoye y'iminsi mikuru abantu ba iminsi ya kovide ingendo zagabanyijwe hariho amabwiriza atandukanye naha abantu inama aho bari bashaka ubundi buryo aho bari mu miryango aho bagumye baba bari gukora mu rugo bagashaka ibindi bintu nabyo bibaha ibyishimo bituma babasha kubahiriza ingamba zishyirwaho izi ngamba zo kwirinda kovide bakazizubahiriza bishimye ndatinda bashaka ibintu bakora siporo se cyangwa ibindi bituma ingamba leta ishyiraho zo kurwanya kovide zitaba siteresi ahubwo bakazubahiriza bazishimiye birabafasha mu buzima bwo mu mutwe kubera ko ni inshingano zabo nabo yo gufasha sosiyete kurinda iki cyorezo yego urakoze cyane amasogonda icumi muganga kisositome turimo twanzura rwose ikintu gikomeye cyane nagira abantu inama ni ukuba uburwayi bwo mu mutwe ari indwara nk'izindi bakwiye kwivuza kandi bakirinda guha akato abafite ubwo burwayi bakabafasha nk'abandi barwayi bandi bose murakoze mbashimire cyane rwose nanjye by'umwihariko kandi mbifurize na noheli nziza mwese abo twari kumwe dogiteri alfred ngirababyeyi na dogiteri kirisositome habimana n'abandi mwari muduteze amatwi ariko mutabashije kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma nabo ndabashimiye barimo gedone cyubahiro na enjeniyeri twafatanije namwe mwese rero aho muri hose mukomeze kugira ubuzima buzira umuze noheli nziza musoze neza umwaka